no be small thing o my people. no be small thing hmm late alaafin for your wife olori bajirat don finally file you bobo you don finally get you bobo wey be say hey, your bobo wey be say she come dey carry her dey display all over the social media now my people, no be small tin o baba osiji don finally japa ọ̀là lówó tí lèdè kan japa they don enter town like be the meaning of that one o. Hi guys, welcome back to another Orgist guys. Are you all doing? If you are new here, you are welcome. And if you are returning subscriber, God bless you. As you always come back to watch my video. My people, love is small thing o. Today's video na about Olori Badirat, late wife of Alaafin of Hmm. hmm, hmm, hmm no be small tin o e never take wey be say alaafin of oyo go hmm. olori badirat don finally carry im bobo come social media to come show us say hmm, all dis one wey be say people dey talk say she dey chop dey clean mouth for back ever since wey be say baba still dey life she no wan dey do all those one for back again o this one na to come dey put her for social media because e don tey wey be say young bobo dey hungry olori badirat e wey dey hungry dis badirat finally olori Badirat come finally get her time after baba don go mm, mm -hmm. even before the baba raise him hand sef na Badirat na dey carry the baba hand dey put for her waist my people no be small thing. Hmm. my people this one eh all the old baba wife wey be say dem dey for the palace so dem don enter street o. Oh. Hmm they don't enter town when i tell on I say they don't enter town they don't enter town but if let's start from badirat na badirat now for dey display her own for social media my people, the baba will be say badirat come dey display now now im name now Ah okikiola yoruba actor When we say the act yoruba movie hmm, hmm. my people, a lot of people they talk say now. so the baba wan just chop clean mouth Why some they talk say uh, Badira just dey use the bobo make dem for dey buy cloth for her hand mm -hmm. while some talk say na the bobo na dey help Badira dey wash her plate o oh, dey lick lick everything. Mm -hmm. my people this one eh, no be small thing a lot of people dey talk say ah Badira you wey be say your husband new peme baba new go na man don dey hold your waist while some people don say they even look good together say baba no fit Badira at all say good way Badira don We move on. But a lot of people need to still understand. Say, Badira come up for palace before before Baba go. And as they share property, they no share anyone reach Badira hand. I know say as Baba build house, so dey give they give Olori Memunat, Olori Folashade, they give different Olori. Olori Bolanle, they give that one, but they no give Badira, and they no still give olori alu eda they no give all those scholar wey olori wey dem don go before before alaafin of oyo peme now wey be say alaafin of oyo don finally go now e no even even reach one week obadira even take before e start to dey post you see the one wey dem dey call the other olori alu hair eh. that one e quick and just post immediately o oh, hair eh. that one no even send but dis badira line come come up with one kind young papa wey be say badira like dat bobo like badira like they post up and down They talk say hey, the bobo hey, the, the guy that they chop each other will not be small So they, the son dey talk say the bobo don't go do introduction Why? So they say hmm say they just slap snap picture together make people for buy badira cloth Why? the way we tell they see the matter wey take dey go the way the bobo because if to say na only to dey snap picture no go robin no go come inside o oh, my people. This one eh, na confirm robin robin and they just dey rub each other They rub each other e remain small to just dey chop each other lip na go remain o oh, my people. my people make e no be like say na me just carry the matter come here come they talk i go like make una just watch very quick video of badira badira and this yoruba actor This yoruba actor will be saying name now. okikiola bakare Where they act yoruba movie uh eh, -huh. Eh make una go watch the video of badira and okikiola where we say the talk. say that video no just be to buy clothes. so oh, that video na eh, into the mommy moe video na mommy moe eh, video na they release oh not be ordinary video so that they they date that they go out together because many people they talk say badira and now you get your own bobo and now you feel they show bobo fear go let you show baba where baba they rub rub you like that, e dey shame to show baba only if you want wish baba happy birthday now you dey only show baba picture Not be say you go show this kind video where. They dance They use your nyash They rub papa gbola e not possible so my people, make una watch the video of olori badirat and the new bobo wey be seen na Hollywood actor yoruba movie eh, actor where dey act yoruba movie make una go watch the video before i come back to come talk to una my pipo for there if you no be God, oh. by power, it is not by might. Mama has so good. The lioness, the lioness, you are a fearless woman. Line crosser, I celebrate you. where you for day if you know be God? Oh, where you for me, if you know be God? Oh, mama. for options. You say the facts. You make yourself available to help the needy. Mama SOJ. Every people I don't watch this video. All I see say, hey. Baba wives the way Baba live, all those young young olori eh late Alaafin for you. Where Baba don't go live now all of those one now they don't don yapa comot for palace so dem don japa Well, I tell una say japa they don japa by people. no be small but the one wey be say e dey do her uh, all for public right now we be say ads, still meet e cash like be dis badira I don't say right from time badira as badira don test outside when you see young young bobo say ah they are thing they different They different dey there is different between boy o oh, and may uh, eh, person bobo young o oh, <laughs> eh. so badira don't test outside see say oh everywhere cool everywhere good like badira dey outside before baba kpai hair badiwa no even care about property whether dem dey share property for our palace abi dem no dey share property e no concern badira so the rest olori la don see say badira don dey cash up the rest olori don yakpa don enter town o <laughs> person wey e get im husband make e just hold am tight tight oh, o eh because if all those olori the way be say right now their eh their mouth dey dey dey hungry right now their belle dey empty eh dem no get mercy o oh. dem no get mercy at all so because we no wan hear say olori this one splash my husband o oh. so you wey get your husband na make you tie am o make you know the way you go take do o. Mm -hmm so my people this Badira oh now a lot of people only to to blame Badira because Badira no be small pikin we know say Badira don't get three children but e no go fit because of say eh e well late Alaafin of Oyo make e no come go remarry or do her life she still young of course ah she still young Go oh. Badira never even reach thirty-five she never reach thirty-four so Badira need to move on with her life Badi ready to move on with her life, of course, because she don't even come up for palace before Alaafin of Oyo Olode. We know see that she be uh, Alaafin for your CG, but now Baba <laughs> late Alaafin for your CG. now don't go don't go meet your bobo. You know she know they look back again. She no even know whether they dey share property for palace where Baba to the day The goal up men dem dem dey there dey fight for position who go become the next alaafin that one dey fight dem never see even get time to talk say see who we wan choose as our next queen whether dem go even put all those new olori dem go press dem down for inside palace those one no even dey drag all those one the thing wey those one dey fight for right now na who go become the next king for for for the palace for for you, so like all those laugh for your goal up children like dem dey fight for right now so badira na people they feel say this man good for badira are two fit each other oh hey badira sef they happy like say badira lick only so badira they very very happy say at least ah you see young bobo wey dey rub rubber sotey na badira dey even they raise the bobo and say oh but touch me <laughs> make people know say the bobo dey gonna they go out together so we know say some still fit dey like that, wey be say dem dey carry young men till dey do advert but this one no be ordinary advert This one na just say badira don made up her mind and then she don move on and then she don find herself new bobo because she know say baba no dey come back again and before baba go she don already dey chop up and down dey waka waka up and down eh she don born she get three three boys there two is and one boy wey she she get three boys like she call she get two uh, she get twins wey be dem be boys boys uh, boy boy and and she get also one boy before she born the twins so three boys like she get na like, to just dey enjoy herself dey go dey make her money dey do her business dey go like be the next thing so the so the rest olori oh, wey be say una una hand never see the cash up. <laughs> make i go find something to do o oh, because hey, eh, all those young men wait there, outside they don't dey spend money for women like that. o oh. they don't be like alaafin for you, oh, except if una wan remain for the palace early alaafin will go enter again make e use una take do work so that they don't like go feed dey afford to they pay for uh, all those on that makeup so so makeup will una they make right now now my people all those alaafin for you queen dem no dey fit dey make all those makeup and photo shoot again like before because eh, money no dey again eh, everywhere don dry so dem need to go work so that dem go uh, wetin i tell like badira be say badira dey still dey work badira dey work she dey do her business uh eh, -huh. Eh, she no lose guard say even as she comot from the palace she make she make sure say she hold money she no use all her hand take eat e no be like that daddy wey come but i call dey beg people for social media make dem call help her as dem see help her with some money still e no do any business e she no still do any business so me i like the fact that bajirat upon say she dey waka waka wey people talk say na so bajirat dey date this one dey date that one dey date that one at least she dey work at least she get business wey she dey do at least she no call social media to call beg Like that one na me like about bajirat all right my people here. Eh, hey make una let me know wetin una think for the comment section because as i come across this news now tok say make i just carry call here make i call share am with una i go like to end the video for here make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so dat una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come on way next time bye guys catch my next video bye guys